iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru muri kumwe na thomas kamirindi eyase umuryango w'afurika y'uburasirazuba yatangiye gutekereza ku itegeko nshinga ryawo umurundi umuganda umukenya umutanzaniya abanyarwanda duhurira kuri byinshi cyane gusa umuryango umwe ubu rero twifuje yuko kwandikwa itegeko ku buryo bw'ubuhinga atategeko burya nta gikorwa uyu ni serge ndikumana ukuriye abahagarariye uburundi mu itsinda ry'abahanga ba eyase barimo rero biga itegeko nshinga ry'uwo muryango mu rwanda umumotari nyirinkindi isa wo mu karere ka gicumbi yarazimiye ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari inshuti zacu ariko nk'uko mubizi amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aroyizi bigirimana aroyi umwanya ni uwawe urakoze toma tuyahere mu biyaga binini nyene ibitero bibiri byabereye mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byahitanye ubuzima bw'abantu cumi na bane barimo umutegetsi wo muri leta ya kongo nk'uko amakuru atangwa n'abo muri ako karere yabivuze ejo ku munsi wa gatatu abarwanyi bakekwa kuba abo umuhari wa fdrr nibo ngo bishe uwo mutegetsi umukenyezi wiwe hamwe n'abana babo batanu mu gisagara ca bukoma mu buraruko bw'intara ya kivu y'uburaruko ku munsi wa kabiri nk'uko byashyikirijwe na eugene gwanze umunyagihugu yavyiboneye umuhari fdrr ukorera mu ntara z'uburaruko n'ubumanuko bwa kivu ahakorera kandi n'iyindi mihari yitwaje ibirwanisho muri leta z'ubumwe za amerika umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi ejo ku gatatu yarasinye ibirego bibiri byagirijwe perezida donald trump byongera birarungikwa muri sena kugira imburano zizoce zitangura mu ndwiza inama nshingamateka ya amerika yegetse ibyaha bibiri kuri trump mu kwezi guheze yagirijwe gukoresha ubutegetsi arimwo ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka imburano abademokarate bifuza ko perezida trump ava ku butegetsi zikazotangura ku munsi wa kabiri kandi zishobora kuzomara indwi zitari nke perezida trump yavuze yamavuga ko atacaha yakoze kandi ariko ahigwa nk'umurozi muri amerika kandi perezida wa amerika donald trump hamwe n'icegera c'umushikiranganji wa mbere w'ubushinwa liu hi barasinye igice ca mbere c'amasezerano agamije gutorera inyishu ibibazo byo guhanahana ibidandazwa byari bimaze amezi cumi n'umunani hagati y'ivyo bihangange bibiri mu by'ubutunzi ku isi perezida trump yashikirije ko ari amasezerano azozanira inyungu impande zose uko ari zibiri kandi azotsimbataza amahoro ku isi mu gihe abakuru b'amahinguriro muri amerika bashima ayo masezerano abategetsi b'abademokarate bo mu nama nshingamateka bo bavuga ko atashoboye gutorera inyishu ibibazo bikomeye byari kugirira inyungu abarimyi hamwe n'aborozi hano n'abakozi hano muri amerika igihugu ca misiri na etiyopiya ntibarumvikana ku matati bafitaniye ku rugomero rwo ku ruzi nile naho perezida donald trump asaba gushika ku masezerano azobungukira bose igice c'ibiganiro kirongowe na leta z'ubumwe za amerika cabaye ejo ku munsi wa gatatu kikaba cabayemwo intambuko ariko ntibashoboye gusinya amasezerano ku itariki ya cumi na gatanu y'ejo nk'uko impande zari zarabyemereranije mu kwezi kw'icumi na rimwe misiri etiyopiya na sudani batekanya kongera guhurira i washington mu matariki ya mirongo ibiri n'umunani na mirongo ibiri n'icenda kugira barabe ko bofundika amasezerano igihugu ca canada cashikirije ejo kwa gatatu ko kigiye kwinjira mu mizi kandi kigakora kugira kimenye ibyabaye igihe indege yahitana abanyagihugu bacu mirongo itanu n'indwi muri irani abashikiranganje b'imigenderanire n'andi makungu ba canada ukraine swede afghanistan n'ubwongereza bose baburiyemwo abanyagihugu babo bategekanya guhura kuri uyu munsi wa kane i londres mu bwongereza mu ntumbero yo kuremera abategetsi ba irani bemere gukorana mu matohoza umushikiranganji wa mbere wa irani wa canada justin trudeau yavuze ko leta yiwe itekanya gusaba irani gushumbusha imiryango y'abanyekanada yaburiye ababo muri iyo mpanuka kuvuga kuri aya makuru nyene perezida wa irani hassan ruhani ejo ku gatatu yahamagariye abanyagihugu arongoye gufatana mu nda kandi yemera ko hakwiye kuba ibihinduka mu buryo igihugu kirongowe abishikirije inyuma y'iyo myiyerekano y'urutavana ko yabashavujwe n'iyo ndege ya ukraine yarashwe ruhani yashikirije kandi ejo ku wa gatatu ko abanyayirani bakeneye ko bose baserukirwa mu butegetsi agasaba abajejwe amatora muri ico gihugu kwemerera abavyifuza bose bagahabwa uburenganzira bwo kwitoza naho igihugu ca albania cashikirije jo kuwa gatatu ko cirukanye abadiplomate aba aba babiri ba irani congera gishikiriza ko batagikenewe ku butaka bw'ico gihugu abadiplomate aribo muhammad al arzi na sayed ahmad hussein bagirizwa gukora ibikorwa bitekubiri n'amategeko agenga imigenderanire n'ayandi makungu bagirizwa kandi kubangamira umutekano w'igihugu no kuba barakoranye na generale kasem suleimane yahoze mu gisirikare ca irani aheruka kwicwa n'igisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika bubaye ubugira kabiri mu mezi cumi n'atatu igihugu ca albania, albania cirukana abademokrate ba irani
aloyizi bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri youtube voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari mu bufaransa urukiko rw'ubujurire rw'i paris rwatangiye gusuzuma icyifuzo cy'ababuranira umuryango wa perezida juvenal habyarimana basabye ko icyemezo cyo kuburizamo ikirego ku bakekwagaho guhanura indege ye cyasubirwamo venuste nshimiyimana mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza araduye inkuru irambuye urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire ruri mu mujyi wa paris kuva ku gice cya munsi kuri wa gatatu rurumva impande zombi ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege ya perezida habyarimana muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane igikorwa gifatwa nk'imbarutso ya jenoside yabereye mu rwanda uruhande rwa mbere ni urw'imiryango y'abaguye muri iyo ndege basaba ubutabera gutesha agaciro icyemezo cyafashwe umwaka ushize kuri makumyabiri na rimwe ukuboza bibiri na cumi n'umunani n'abacamanza bagenza ibyaha by'iterabwoba jean marc herbo na natalipu icyo cyemezo kivuga ko ntawe ugomba gukurikiranwaho icyaha mu bakekwaga urwo ruhande rufite abantu batatu b'abanyamategeko barwunganira urundi ruhande ni urw'abakekwaho icyo cyaha ruhagarariwe n'abanyamategeko babiri mu gihe kingana hafi n'isaha imwe n'igice habanje kwibutswa ibyabaye hakurikiraho kumva impande zombi nyuma umugenzacyaha wa leta akaza kugeza ku rukiko umwanzuro w'ibyifuzo icyo imiryango y'abaguye mu ndege ishaka ni uko urugereko rw'ubugenzacyaha bwakwemeza ko hakongera gukorwa iperereza ryimbitse cyangwa se hakabaho urubanza rwacibwa n'urukiko rwa rubanda gusa rero amakuru yizewe ijwi ry'amerika ryabashije kumenya avuga ko umugenzacyaha yasabye ko urugereko rw'urukiko rw'ubujurire rwakwemeza umwanzuro w'abacamanza jean marc herbo na natalipu umwanzuro uvuga ko ntawe ugomba gukurikiranwa ukaba unyuranije n'uwari warafashwe n'umucamanza jean louis brugiere wemezaga ko hari abantu icyenda b'ibyegera bya perezida w'u rwanda paul kagame bagize uruhare mu guhanura indege wahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana ariko ingingo z'amategeko yari yubakiyeho zanyeganyejwe muri bibiri na cumi na kabiri n'impuguke zagiye gukorera iperereza mu rwanda muri bibiri na cumi ziri kumwe n'abacamanza mark trevidic na nataripu mu cyegeranyo bakoze bemezaga ko ibisasu byahanuye indege byarasiwe i kanombe mu kigo cya gisirikare cyacungwaga n'ingabo za leta y'icyo gihe ubwo hari hashize umwaka umwe muri bibiri n'icyenda akanama kayobowe n'umunyamategeko w'umunyarwanda mutsinzi kakoraga iperereza ku ihanurwa ry'indege ya perezida habyarimana kemeje ko yarashwe n'intagondwa zashakaga kumwikiza ngo kuko yari azibangamiye nubwo umucamanza jean marc herbo yeretswe muri bibiri na cumi n'umunani icyegeranyo cyakozwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda cyemezaga ko indege yarashwe n'abasirikare b'umutwe wari uw'inyeshyamba za fpr inkotanyi jean marc herbo yaba yarasanze imyanzuro idahwitse maze yanga gutangiza irindi perereza nibutse ko muri bibiri na gatandatu umucamanza jean louis brugiere amaze gusohora impapuro zo gufata abantu icyenda b'ibyegera bya perezida paul kagame leta y'u rwanda yahise icana umubano ushingiye kuri za ambasade n'ubufaransa imirimo y'urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire irabera mu muhezo icyemezo kikaba kizashyirwa ahabona nyuma y'iminsi itari mike venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda mu karere ka gicumbi intara y'amajyaruguru umugabo witwa nyirinkindi isa amaze amezi atatu yaraburiwe irengero urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib rwabwiye ijwi ry'amerika ko rwakiriye ikirego cy'umuryango we erika bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika madame furaha mukafaranga yavuze ko yabuze umugabo we kuva ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda mukafaranga utuye mu kagari ka kigabiro umurenge wa bukure mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda avuga ko abaturanyi bari bo babanje kumubwira bakekeranya ko umugabo we bwana isa nyirinkindi yaba yabuze abo nabo ngo babishingiraga ku kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kigabiro madame beatrice uwamariya yarahamagawe n'umuntu ngo amubaza imyitwarire ya nyirinkindi watwaraga abagenzi kuri moto ibyo ngo byateye mukafaranga kubaza gitifu w'akagari maze nawe ngo amwemerera ko koko yavuganye n'uwo muntu wakoreshaga telefone ya nyirinkindi mukafaranga yabisubiriyemo ijwi rya amerika ubwo rero ngewe nabimenye nk'uko bari bari mu isantire nyine bamwumvisha avugana n'uwo muntu yaje ambwira ati ariko umuntu wawe ibyo ari byose bamufashe aho kugira ngo ngewe numve amakuru ye kambaze uwo bahamagaye numve ngewe narabyutse njya kumureba ndamubaza arambwira ati yewe ati uko wabyumvishe ati kubera ko babivugiraga mu bantu benshi uko mvuga banyumva ati ni uko nguko byagenze nawe asubiramo nk'uko mbikubwiye mukafaranga avuga ko nyuma yo kumenya amakuru y'ibura ry'umugabo we yatangiye kumushakishiriza ahantu hatandukanye harimo no mu buyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu nyine yavuye mu rugo agiye mu kazi i kigali noneho aho ageze ngo afatwa ngo n'umuntu uwo muntu rero wamufashe ahita ahamagara gitifu w'akagari ariko akoresheje telefoni ye nyine noneho aramubaza ati se wowe umvugisha urindi undi aramubwira ati ngende umupolisi ukorera kuri sitasiyo y'i nyarugenge noneho ubwo uko yakamubwiye aramubajije utubazo twinshi amubaza ngo ese ngo uyu muntu wawe ngo umuzi utatu ngende umuturage usanzwe ati sanzwe nzi ko ari umumotari usanzwe udutwara se yaba yarabaye umusirikare ati hoya ntabwo yigeze aba n'umusirikare ati narakoze defense ntiyigeze aba yarakoze defense ubwo arangije aramubwira ati amakuru nashakaga nayo ahita akupa telefone ubwo rero nta kindi nakoze naratashye ngeze mu rugo numva ko ari ngombwa guhita mbishyikiriza rib ngo kuwa mbere nibwo yagiye kuri rib y'umurenge nyine ndabibabwira barambwira bati genda buriya tuzareba tuzamenya amakuru tukubwire mu gushaka kumenya koko niba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kigabiro mu karere ka gicumbi yarahamagawe n'uwo bivugwa ko yamubwiye ko yari umupolisi kuri sitasiyo ya nyarugenge mu mujyi wa kigali twashatse umunyamabanga nshingwabikorwa kuri telefone ngendanwa ye ntibyadukundira gusa hari andi makuru twamenye ko ari mu kiruhuko cy'akazi bwana silvestre nkundabera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa bukure mu karere ka gicumbi yaduhamirije amakuru ko bwana nyirinkindi yabuze kandi ko bamenyesheje inzego z'umutekano iyo tubuze umuntu uvuye rw'umurenge dufata amazina ye tukabishyikiriza polisi kugira ngo izakurikirane polisi hari icyo yari yabatangariza kuva mwabikora oya ntacyo yadutangariza ubwo baracya- baracyakurikira undi muyobozi mu murenge wa bukuru utashatse kumvikana mu itangazamakuru yatubwiye ko koko mu nama z'umutekano bakoraga mu bihe bitandukanye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kigabiro yatangaga raporo z'uburyo yahamagawe n'uwo wamubwiraga ko ari umupolisi amubaza ku myitwarire ya nyirinkindi kubera impamvu z'umutekano we yadusabye kubika imyirondoro no kumuhindurira amajwi umuntu wari wamufashe niwe wahamagaye icyitwa kagari abazi imyitwarire y'uwo bita nyirinkindi isa tumubwira ko nta kibazo abana n'abaturage neza kuva icyo gihe rero uwo nguwo yahise a- akupa telefoni ntitwongera kuvugana nawe Eh, ariko yaduhamagaraga n'ubundi akoresheje nimero ya nyirinkindi isa kuva icyo gihe ntabwo twa- twongeye kumuca iryera amakuru yaje natwe twagendaga twumva gutyo bavuga ngo ari kuri sitasiyo ya polisi i- iri i kigali ubwo rero nayo twakomeje gu- gutegereza twifashisha na polisi kugira ngo budufashe gushaka uwo muntu tuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib kuri iki kibazo rwatubwiye ko rwakiriye ikirego kandi ko ruri kugikoraho iperereza mu ibanga madame marie michelle umuhoza ni umuvugizi wa rib
nasanze ikirego twaracyakiriye yego eh, ndetse n'iperereza ryaratangiye eh, irimo irakorwaho
ariko ku buryo mwaba muzi aho aherereye se Eh, ibikorerwa mu iperereza bitangwa bi- bi- bikorwa mu- bikorwa mu ibanga ntabwo twabitangaza ariko uregwa we babimubwira Eh, ariko barimo ba- ba- barimo barayikoraho naho madame mukafaranga we agakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zamugaragariza irengero ry'umugabo we basaba ubufasha kugira ngo amudushakishirize ese ubwo mufite icyizere ko yaba ariho none se ko twabibwirwa n'iki nta nyine kubera kwiringira imana ubwo turumva ko ariho kuva bwana nyirinkindi yabura umuryango we uvuga ko na moto yatwaragaho abagenzi batazi irengero ryayo kuva mu mpera z'umwaka ushize kandi wa bibiri na cumi n'icyenda kugeza n'ubu hakomeje kumvikana bya hato na hato ababurirwa irengero imbere mu gihugu bamwe banafatwa imiryango yabo ibibona ariko inzego zikavuga ko bitazwi aho baherereye eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abasirikare cumi na babiri bo mu mutwe w'ingabo urinda umukuru w'igihugu batawe muri yombi nyuma y'amasasu yumvikanye ku cyumweru igitega umurwa mukuru wa politiki mugenzi wacu eloge wirika neza wo mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya aratugezaho iyi nkuru abo basirikare bahagaritswe ku munsi wa mbere w'iyindwi w'itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amakuru y'ijwi ry'amerika ryaronse yemeza ko batawe muri yompi n'urwego rujejwe iperereza mu gisirikare cy'u burundi isoko ryacu ryemeza ko bagizwe n'umukuru wabo zakarini bigira afise ipete rya kapitene igisongerezi gifise ipete rya juna major fabien duwayo hamwe n'abasirikare bato bato isoko ryizewe n'amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe n'uko ifatwa ry'aba basirikare rishobora kuba ryaturutse ku masasu yumvikanye ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'igitega mu ijoro ryo ku munsi w'imana rishira uwa mbere abafashwe bose baciye bajanwa kugirwa kw'amatohoza ku kirimba c'ingozi mu buraruko bw'igihugu bamwe mu basanzwe bakurikiranira hagufi ikibazo c'umutekano ku mugwa mukuru wa politike gitega babwijwe rya amerika ko abasirikare batari basanzwe bakorera ku kirimba c'igitega bemeza ko bari bahazanywe mu mpera z'umwaka bitewe n'ikoranire umuryango wa perezida pierre nkurunziza wari kugirira muri komini taba y'iyo ntara ya gitega sebarundi yataha kuri ico kirimba inyuma y'ibikorane ubundi ikirimba c'igitega kirindwa n'abasirikare bava mu makambi y'ibatayo ya gatatu y'abakomando n'iya mirongo ibiri na kabiri ya blende ziri gitega nyene gushika ubu ntibiramenyekana neza icaha canke amakosa bakurikiranwako igisirikare c'uburundi ntaco cigeze kibivugako ijwi rya amerika ryashimye kumenya ibijanye n'ifatwa ry'aba basirikare rihamagara umuvugizi w'igisirikare colonel floribert biyereke telefone ntiyitaba ariko mu nyuma yatwishuye ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa whatsapp yagize ati ayo makuru baguhaye si yo namba nta bantu bafashwe nta kintu nk'icyo kizwi mu rwego rwo kwivuna abansi bw'uburundi yongeye ko ati iyo hegereye amatora havugwa byinshi by'ibinyoma byo kuzimiza bene gihugu no gutera umutekano muke mu gihugu haraheze indwi zibiri umusirikare wo mu ikambi ya mirongo ibiri na kabiri ya blende yari mu bacungera ikirimba c'igitega atowe ikiziga ku musozi uri hafi y'igisagara ca gitega bamwe mu bahaba bavuze ko yoba yariyahuye abandi ko yanizwe izi mpari zatumye atateka rya gisirikare ahambanwa umuryango na bamwe muhani agateka kazina muntu nka pacifique ninahazwe atwashira hamwe fokodeta cemewe mu gihugu ariko rikomeza amatohoza ku baburirwa irengero basavye ko hoba amatohoza yimbitse amatohoza ya mbere yakozwe n'inyamiramabi yoba yerekanye ko yishwa nizwe ku itariki ya gatatu naho ku kwezi haburiwe irengero umwe mu bacungerera ubuzima umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare umuryango wiwe wabwiye itangazamakuru ko muheruka irya nyuma kuri iyo tariki avuga ko agomba aja iwabo muri komine ruyigi mu ntara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi mu karuhuko igipolisi camenyeshe camenyesheje ko catanguje amatohoza kuri ubu kiramaze kubona uduce yagira aracamwo gifatiye ku bibanza telefone yiwe yabonetsemwo ku murongo eroje wuri kaneza ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango w'afurika y'uburasirazuba eyase washyizeho itsinda ry'abahanga bo gutegura itegeko nshinga rizawugenga batangiye guhura n'abaturage b'ibihugu bya eyase kugira ngo babasabe ibitekerezo byabo kuri iri tegeko nshinga ubu muri iyi minsi bari mu burundi serge ndikumana akuriye abahagarariye uburundi muri iri tsinda yaganiriye na mugenzi wacu diane nininahazwe arasobanura aho ibikorwa byabo bigeze umugambi wipfujwe n'abakuru b'ibihugu kuva mu nzego zitandukanye haba inzego z'abashikiranganji inzego z'abahinga n'urwego rukuru rw'abakuru b'ibihugu ibi byariyumviriye bashika ku ntumbero y'uko hoba ukwandika ibyizo shingiro ryoza rikuza itegeko rihari rigenga umuryango bita triti na kare burya umurundi umuganda umukenya umutanzaniya abanyarwanda duhurira kuri byinshi cyane gusa n'umuryango umwe ubure twipfuje yuko ukwandikwa itegeko kuko mu buryo bw'ubuhinga atategeko burya nta gikorwa mugejeje hehe ubu none dutanguye itsinda navuga rigira gatatu itsinda rya mbere kwari ukumvikana neza ukuntu iryo bwiza shingiro byo kwandikwa itsinda rya kabiri ryo kurondera inkingi twabase inkingi hafi zitandatu zo kuba kigwa ko uwo muryango tugenda twishimikiza ibyubura nkorerabwenge twakuye mu yindi miryango hirya no hino itsinda rya gatatu ni iryo kubaza abenegihugu ibyumviro boduterera tukaraba amakenga baba bafise mu burundi nicyo gihugu cya mbere gitanguye hanyuma tuvuye mu gihugu cy'u Burundi tuzasiga mu bindi bihugu byose gushyika tubirangije ni iki- ni umwanya igikorwa cyo kumara umwanya w'amezi atandatu w'amezi cumi n'abiri bivanye n'uburyo tuzoza turaronka umuryango umwe bwa afurika ugizwe n'ibihugu bitandukanye icyo ari cyo cyose cyifitiye ibwirizwa nshingiro ryacu ni ikintu kizokoroha ko muhuriza hamwe mukavuga muti irino bwirizwa nshingiro ryogenga ibihugu byose biri muri aka karere Eh, ntibizokoroha ariko jewe naciye umwibutsa mvuga nti nahawe ibyo baba benshi ntakikora igikomeye cya mbere ni uko dufise intumbero nyamukuru yatanzwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuma- y'ubuseruko Eh, ico nico gituma ibintu oh, nka byose nivyo bigumye bizokoroha kuko abadutumye igikorwa twese nk'abahinga eh, nibo bene co ah, ni ukuvuga nibo bahagarariye ibihugu abo rero baragiye hamwe baravuga bati reka dutere intambwe turavye aho tugeze birakwiye ko dutera intambwe tukagenda ku muryango ugenda ugana umuryango umwe wiyunze murabona barabonye yuko abantu bagiye hamwe bagira ingufu nyinshi bagashika ku bintu ngirakamaro kandi byihuta burya iyo ushaka kugenda wihuta urijana ariko iyo ushaka kugera kure ujana n'abandi uno munsi mu ntara ya ngozi eh, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakiriye uwo murwi yahaye umubonano uwo murwi w'abahinga bari ngaho mu Burundi yababwiye yuko igihugu kibanyi cy'u Rwanda yavuze ko kitabaniye neza Uburundi bishobora kuba imwe mu ntambamye kudashigwa mu ngiro y'uwo mugambi nk'abahinga bariko barawutegura muravyibaza kwige ibyo ni inshuro mukuru cyacu cy'uburundi petero nkunziza yavuze nibyo yagarutse ku nshuro zitari nke igihugu kibanyi eh, cyateye igihugu cyacu cy'uburundi igihugu cy'u rwanda rero twahoze tubana neza ariko ubu hariho akaciyemo ariko twibaza yuko abahinga bariko bararaba ukuntu byogenda ibwirizwa nshinga tuzo kwandika turizera neza ko izo- rizoba ririmwo ingingo zitari nke zituma aba bana biba ngombwa ko babana neza ego imbere ko tubandanya kino kiyago ku vyibwirizwa nshingiro reka mbanze nibutse gato kuri ivyo vy'ibitero muvuze u rwanda rwoba rwaragize mu burundi ubutegetsi bw'u rwanda bwobwo ku ijwi ry'amerika bwakomeje kubihakana akatari gake nuko rero hanyuma hambavu y'iyo ntamba myicuka kitari ciza hagati y'u rwanda n'uburundi hariho n'ibindi mwifuza gushikako nko gushaho amahera amwe guhuza imipaka kuba isoko rimwe mu bwisanzure n'ibindi n'ibindi ariko uwo mugambi nawe nyene harabibaza bati uzoshoboka gute mu gihe uganda n'u rwanda bitagenda neza u rwanda n'u burundi ntibigende neza ntimwumva ko impinga ikari- ikiri ndende icari cihutirwa kwari ukubanza gukura ico cuka kiba imbere yo kuja muri iyo migambi itandukanye Eh, nivyo nk'ubu icyo duha imana ikadufasha n'icyo kibazo hagati y'u rwanda n'ubuganda kikahava ikibazo hagati y'u rwanda n'uburundi kikahava twebwe nk'abahinga twaba twugururiwe imiryango mu buryo budasanzwe kuko iyo ni intambamyi ni imwe mu ntambamyi eh, yotuma igikorwa twebwe cy'abahinga cyo kwandika ibwiza nshingiro gica kigenda buke buke nuko nadindira kikanadindira mbega u rwanda eh, rwarungitse abahinga ngaho i burundi kugira ngo bifatikanye n'abandi mu gutegura i- ivyo bikorwa bitandukanye oya nibaza ko ah, abagize ngira ngo utugorane inkuru twaronse ni uko bashobora kuba barondeye impusha batevye hanyuma bigaca bituma ngira ngo inzego zitanga impusha ah, zidashobora gutanga ah, izo mpusha mu mwanya ukwiye eh, ntibashoboye gushika mu nama y'uno munsi diane nini nahazwe na serge ndikumana murakoze ndikumana akuriye abahanga b'u burundi mu itsinda ry'umuryango w'afurika y'uburasirazuba yase barimo baganira n'abanyagihugu abenegihugu ku mushinga w'itegeko nshinga ry'umuryango nshuti zacu ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mukomeza kugubwa neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika cya kiganiro cyanyu saa kumi muri isanga ntikibacike murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.